Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan. Roobii waxabajjii soddoma bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 23 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets marii kaleessa geggeessan irratti lola dhaabinsi mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti labse kaheeroo fi ta'uu mala beela naannoo sana keessatti uummata miliyoona hedduu irratti dhufaa jirus waan ittisuun fakkaatu jechuun akeekkachiisan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin loltoota Itiyoophiyaa maqaleef kutaalee Tigraay biroo keessaa baasuun miidhaa siivilii waraanarra ga'u hanqisuuf tarkaanfii fudhatame jedhanii jiru. Dirree dimookiraasiyaarra dhiyeessinu irratti immoo biyyaa ummatootaaf aadaa hedduu qabdu akka Itiyoophiyaa keessatti rakkoolee siyaasaa uumaman furuudhaaf dimookiraasii akkamitu barbaachisa ka jedhu irratti beektuu siyaasaa tokko dubbisna. Kanneeniif gabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiisariin tamsaasarraa nugusu taamiree tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo tigisti gammeeti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Waraana Itiyoophiyaa Maqaleef iddoo biraa Tigraay keessaa baasuun ajjechaa sibiilotaa fi waraanaa hanqisuuf akka ta'e muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsanii jiru. Oduu gabaastota biyya keessaaf ibsa kennan kanaan Dr. Abiy lafti loltoonni Itiyoophiyaa sibiilotaan marsamanii gara jabinaan itti ajjeefaman akka jiruu fi kunis kan itti fufe ta'uu dubbatan. Iddoo tokko tokkotti miseensonni waraana keenyaa sibiilota isaan haleelan ajjeesuu mannaa yeroo itti of ajjeesantu jira jedhanii yeroo ammaa waraanni Itiyoophiyaa iddoo haalli akkasii hin jirree fi deeggarsa argachuu danda'u keessa buufatee jira jedhaniiru. Injifannoo TPLF Maqalee fi iddoo biraatti gonfadhe jedhus fudhatama dhabsiisan jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaasee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa dhukaasa dhaabinsa ofii labsus humnootiin Tigraay dandeettii humnootii Itiyoophiyaa fi Eertiraa barbadeessuu ka fedhan ta'uu dubbi himaa waraana Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa akeekkachiisanii jiru. Kanas dhaabbata oduu Rooyiters waliin gaaffii fi deebii gaggeessaniin beeksisan. Boodarrammoo miseensi gameessi mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay kaleessa gaazexaa New York Taayimsiif akka ibsanitti hoogganoonni Tigraay waraana Itiyoophiyaa fi Eertiraa eessayyuu jiraatus dadhabsuu yookaan barbadeessuu barbaadu jedhaniiru. Dubbi himaa ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis kibxata kaleessaa ibsa baasaniin dhukaasa dhaabiinsi labsame walitti bu'iinsaa miidhaa iddoo sanaa jijjiiree gargaarsi dhala namaa dhorkaa tokko malee ni dhaqqaba taanaan tarkaanfii gaariidha jedhan yuunaayitid isteets waraanni eertiraa itiyoophiyaa keessaa guutummaatti battalumatti karaa beekamuun akka ba'an kan gaafatte ta'uu kan ibsan piraayis kun ta'uun mootummaan itiyoophiyaa akka baatii bitooteessa keessa waadaa seenetti dhukaasa dhaabiinsa fiixaan ba'e akkasumas lubbuu dheeratu akka argamu gargaaraa jedhaniiru. Mootummaan federaalaa kan Itiyoophiyaa sochii waraanaa Tigraay keessatti baatilee saddeetiif gaggeessaa ture battalumatti dhaabuusaa ega labsee guyyaa tokko booda caasaan quunnamtii Tigraay keessaa rakkisaa ta'uu kan ibsan hojjetoonni gargaarsa dhala namaa lola dhaabiinsi tolfamee hojiirra oolee namoota haala beela fakkaatu keessa jiran kuma dhibba hedduu dhaqqabuun ni danda'ama jedhanii abdataa jiran. lola dhaabinsi battalumatti labsame kun waan inni hordofsiisuuf dhiibbaan ni qabaatu ifa miti jechuun dubbi himaan tokkummaa mootummootaa steefan juurik oduu gabaasotaaf kibxata kaleessaa ibsaniiru hojiin gargaarsaa jaarmiyoonni gaggeessan sababaa wal waraansaan guyyoota dhiyeenya kanaa keessa danqamee akka ture garuu haala nageenyaa fi haalli ittiin dhaqqaban qoratamee kan itti fufuu jedhaniiru dirreen xayyaaraa maqaleef daandileen cufaa waan ta'aniif jecha karaa kamiin gargaarsa tigraay keessa seensisuun akka danda'amus waayiloota keenya kan nageenyaa fi hayyoota gargaarsa loojistikaa waliin dubbannaa jedhaniiru koreen sadarkaa addunyaa kafannoo diimaa sochiisaa magaalaa maqaleen ala gaggeessu yeroof kan daangesse yoo ta'u haalli garamitti deemaa akka jiruutti dhiyeenyaan hordofaa jira Tigraay keessa haalli jiru kan yeroo fedhetti akkaan jijjiiramuu danda'u akka ta'ee fi maqalee keessi nagaa ka fakkaatu ta'uu kan ibsan dubbii himtuun jaarmayaa kanaa kan kutaa Aliyoonaa Senyeeko Naayiroobii irra hojjatoota keenya Tigraay keessaa quunnamaa jirraa jedhan suuqileen banaa namoonnis daandileerra kan adeeman yoo ta'u caasaaleen quunnamtii fi intarneetii garuu hin hojjetu jedhaniiru. Dhukaasa dhaabinsa mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa labsee walitti bu'iinsa Tigraay keessaa furmaata arguuf tarkaanfii sirrii waan ta'eef ni deeggarra jechuudhaan dura taa'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahmaatti ibsa baasanii beeksisanii jiru. Nagaa waariinsa qabu akka argamuuf haala mijeessuufis aangawoonni Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa waliigalaarra ga'uuf akka hojjetaniif gaafatanii jiran. Kanaafis haalli goolii kaasu kamiyyuu akka dhaabatu. akka seera addunyaatti sibiilota balaarraa eeguu akkasumas tigraay keessatti kanneen miidhaman hundaaf tajaajila akkaan barbaachisaan akka dhiyaatu gochuuf hojjetoota gargaarsa dhala namaa nageenya isaanii eeguu gamni hundi itti gaafatama irra jiru akka ba'an gaafatan rakkoo tigraayiif furmaanni gama siyaasaa akka barbaadamu biyyattii keessatti nagaaf tasgabiin akka jiraatu yaalii itoophiyaan gootuuf gamtaan afrikaa deeggarsa gochuuf qophii walirraan cinna akka qabu. ibsi waajjira isaanii irraa ba'e hubachiisee jira. jaarmayaan mirga dhala namaaf falmu hiiman raayis waachiif daayirektara biyyootii gaanfa afrikaa akka ta'an lattiishaa beedar tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti egajjeeffamee waxabajjii 29 bara 2021 jechuun kibxata kaleessaa waggaa kan guute weellisaaf qabsaa akka ta'e hacaaluu hundeessaa duuti isaa haala jiru jijjiiree cunqursaa namootaa fi hokkara itiyoophiyaa keessaa akka ka'u gochuun waggaa tokko guutee yeroo jiru kanattillee ajjeefamuu isaa fi eenyuu itti gaafatamaa akka ta'e illee hin beekamin jira jedhan wallee hacaaluu sochii mormii oromiyaa keessaa kan dooktar abiy ahmad aangootti fide hundee ture jedhanii dargaggoonni sirboota mormii dhageessan akkasumas kanneen bilbila ofiirraa qaban irrattis qiyyaafatamee hidhamaa turan jedhaniiru. ajjeefamuu hacaaluu sana booda oromiyaa keessatti hokkara uummata sabxiqqaalee irratti gaggeeffameen akkasumas humnootiin nageenyaa tarkaanfii gara jabinaa fudhataniin namoonni dhibba tokko caalaan ajjeefamaniiru jedhanii iddoo hedduutti humnootiin mootummaa tarkaanfii jabaa fudhachuun kumaantamaan oromiyaa keessaa hidhuun namoota paartilee mormitus to'annaa jala oolchan jedhan baatileef kacallisan maatiin hacaaluu isaaf murtiin haqaa kennamu jechuun gaafataa jiru jechuudhaan. aangawoottiin jaarmayaa mirga dhala namaa hiiman raayis waach latiishaa beedar tiwutarii ofii irratti barreessanii jiru. bulchiisa naannoo benashaangul gumuus godina matakkal keessatti nageenyi dhabamuu isaan kan ka'e manaaf qe'ee ofii irraa godaananii ka turan namoonni kuma shantama caalaan hojii qe'ee isaaniitti deebisuu gaggeeffamaa ka jiru ta'uu walitti qabaan koomaandi poostii godina matakkal latanaa jeneraal asraat daneeroo ibsanii jiru godina sana keessatti rakkoo bulchiinsa gaariitu jira jechuun bosona seenanii namoota nagaarratti haleellaa gaggeessaa turan kan ittiin jedhan hidhattoonni leenjii haaromsaa kennameefi akka deebi'an ta'eeraa jedhan kanaaf jecha naannoo sanatti nagaan bu'eera jechuudhaan latanaa jeneraal asraat daneeroo dubbachuu isaanii asteer misgaanaa baardaar irraa gabaastee jirti. bulchiisa naannoo amaaraa godinaalee gama bahaa sadii keessatti hawaannisti argamuun ibsamee jira lafa oomishaa lafa dheedichaaf bosona qabate hektaara kuma soddomii tokko irratti argamuun isaa ibsameera oduun ammaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. loltoonni Tigraay yeroo magaalaa Maqalee deebisanii qabatanitti mootummaan Itiyoophiyaa waraansa naannoo sanatti baatiilee saddeet fudhate irratti lola dhaabinsa tokkummaa labse. Garuu miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets marii kaleessa gaggeessan irratti lola dhaabinsi kun kan yeroo fi ta'uu mala beela naannoo Tigraay keessatti uummata miliyoona hedduu irratti dhufaa jirus waan ittisuun fakkaatu jechuun akeekkachiisan. Gabaasaa Kaatiriin Gibson.
daandiiwwan maqalee irratti lola dhaabinsi gam tokko labsamuun mootummaa Itiyoophiyaaf loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti baatilee saddeetiif lola geggeessamaa ture dhaabsisee jira. Seera tumtoonni gameeyyiin Yuunaayitid Isteets garuu lolli kun dhaabachuun yeroo qofaaf ta'uu mala jechuun akeekkachiisan. Miseensi mana maree Dimookiraatichi Giriigoorii Meeks akkas jedhu. Furmaata nagaaf daandii saaqa jedheen abdadha haa ta'u malee addi bilisummaa uummata Tigraay Eertiraa seenuuf dhaadataa jiraachuusaa dhagahaa jirra. kunis walitti bu'insichi ifatti hammaachuu akka danda'u mul'isa jedhan walitti bu'insi kun ennaa torban darbe waraanni Itiyoophiyaa haleellaa samiirraan lafa gabaa Tigraay keessaa irratti raawwachuun namoonni jaatamaa ol du'anitti hammaataa deeme lammiiwwan Tigraay loltoonni Itiyoophiyaa fi Eertiraa dararaa hamaa humnaan gudeeddii raawwachuu dabalatee midhaan nyaataaf gargaarsi akka hin dabarre ugguruun beela hamaa dhaqqabsiise jechuun himatan garee riippaabilikaanotaa irraa maayikil maakool akka jedhanitti.
War crimes, crimes against humanity and acts of genocide have been carried out against the Tigrayan people.
Yakki waraanaa yakki farra namoomaa fi gochi fixiinsa sanyii uummata Tigraay irratti raawwatameera. Torban darbe muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Tigraay keessa beelli hin jiru jedhanii turan. Tigraay keessa ka jiru haala suukanneessaa haaluun hedduu rifaasisaadha jedhan. Jaarmiyaan gargaarsa misoomaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets uummata Tigraay miliyoona ja'a keessaa kanneen miliyoona afuriif walakkaa ta'an gargaarsa nyaataa kan yeroo atattamaa barbaadu. Kanneen kuma dhibba sagal ta'an immoo duruu haalli hamtuun isaan mudatee jira. Aangawaan USAID tokko seeratumtootaaf akka ibsanitti hokkara quunnamtii saalaan dararaan raawwatame tilmaamuun hin danda'amu jedhan.
Perpetrators have targeted the wives of priests, abused women in front of their families, and used brutal violence against women.
Yakkamtoonni haadha warraa lubootaa irratti fuulleffatan dubartoota maatii isaanii duratti dararan. yakka gara jabinaa dubartoota irratti raawwatan akkuma duraan mul'inatti dubbadhe hojii gargaarsa namoomaa kurna lamaaf hojjedhe keessatti dararaa suukanneessaa an arge keessaa isa hamaadha jedhan mootummaan itiyoophiyaa akka jedhetti labsiin lola dhaabinsaa sun hanga baatii fulbaanaa yeroo qonnaa xumuramutti tura kun immoo yuunaayitid isteetsiif hawaasa addunyaaf carraa bana.
The first priority is to uh, capitalize on this um, ceasefire to try to gain access to.
Dhimmi dursi kennamuufii qabu yeroo ammaa uummata miliyoonaan lakkaa'aman kanneen balaaf saaxilamoo ta'anirra beela dhaqqabuu malu ittisuuf ka barbaachisu kutaa hawaasaa dhaqqabuuf kan gargaaru lola dhaabinsa kanatti fayyadamuudha. Kun isa duraati. Inni lammataa immoo dhimmi dursi kennamuuf marii siyaasaaf haala mijataa uumuuf akka tolutti lola dhaabinsa sana. waaltessuu yaaluu natti fakkaataa jedhan seeratumtoonni yuunaayitid isteets haala akkasii uumuu dhabuun gatiin baasisuu danda'u guddaa ta'uu akeekkachiisaniiru.
Are the sides just trying to look at this as the next phase of a protracted conflict morphing into a civil war?
Gareeleen kun kana akka boqonnaa ittaanu kan gara wal waraansaatti geessutti ilaaluu yaalaa jiru jedhan Rooberts Godek What we need is a permanent ceasefire, which all of the parties are committed to.
Kan nuti barbaannu lola dhaabinsa dhaabbataa ta'e kan gareen martinuu cicha qabaatanii fi ammaaf adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Eertiraa biraa lola dhaabinsa sanaaf cicha qabaachuu isaanii ibsa mul'isu hin argine jedhan. Ministiriin Dhimma Alaa Yuunaayitid Isteets gocha gara jabinaa mootummaan Itiyoophiyaa Tigraay keessatti raawwate jedhame hatattamaan hordofaa jira jedhe.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffatoota keenya qophii keenya torbanii dirree dimookiraasiitti ceena. sirni dimookiraasii rakkina siyaasaa biyyoota akka itiyoophiyaa keessa jiru furuu danda'u kan akkamiiti rakkoo siyaasaa itiyoophiyaa keessa jiru hiikuudhaaf dimookiraasiin fala ta'u eessaa dhufuu danda'a. Gaaffiilee kanarratti bafqaaduun beektuu siyaasaa shamarree Faaxumaa Nuroo Badhaasoo wajjin marii geggeessee jira. Gara saatiin isin dabarsa.
Filannoo torban darbee Itiyoophiyaa keessatti taasifame ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa tokko baasee ture. Ibsa sana keessatti waa'ee dimookiraasii akkana jedha. Dimookiraasiin kan daraaruu danda'u jaarmiyaaleen mootummaa, hirmaachisummaa, iftoomummaa, itti gaafatamummaadhaa fi fedhii saba isaaniitiif deebii kennuu danda'ummaa yoo qabaatanidha jedha ibsichi. Biyya akka Itoophiyaa sabaa fi sablammii seenaa fedhiidhaa fi gaaffii adda addaa qaban keessa jiraatan keessatti akkamitti sirna dimookiraasii isa nagaa buusuu danda'u isa guddina misoomaa mirkaneessuu danda'u ijaaruun danda'amaa. Gaaffii kanarratti mari'achuudhaaf dirreen dimookiraasii keessummaa qaba. Keessummaan keenya shamarree Faaxumaa Nuroo Badhaasooti. Faaxumaan digirii isa jalqabaa saayinsii siyaasaatiin xumurte. Ogeettii siyaasaati. Digirii lammaffaadhaa fi seera barachaa jirti. Ogeettii seeraatis jechuudha. Miidiyaa hawaasaa fi sochii hawaasaa keessatti hirmaannaa guddaa qabdi. As Yuunaayitid Isteet keessa magaalaa Minisootaa jiraatti. Rakkina siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru hiikuudhaa fi dimokiraasiin fala ta'uu danda'a marii keenya as yoo jalqabne hoo?
Dimookiraasiin kun akka tokkotti hiikuun nama dhibaa. Dimookiraasiin addunyaa kana keessattis kan itti fayyadamu naannoo biyyi adda addaa hawaasni adda addaa akka isaanii mijatutti hundeessee ittiin bulaa garuu kan dimookiraasii biyya Itoophiyaa kan keessatti formaatni rakkoo Itoophiyaa dimookiraasii dubbisuunis hin danda'amu. Kaasee sabni dimookiraatawaa ta'e osoo gadhaabatee hanqina gara bulchiinsaa gara mootummaa gara sirnaatiin jiru tokko tokko hiikuu danda'a kan jedhu saniin amana. Yeroo ammaa kanatti waan amma argaa jiru kana sirna adda addaa jala Oromoonis sabni adda addaa jiraatee argeera. Biyya Itoophiyaa san keessatti rakkoo guddaa qabdi. Rakkoo san furuu danda'a kan jedhu gaafii namni tokko deebisuu danda'u natti hin fakkaatu. Garuu yoo waliin bulmaata akka amma federaalee biyya federaala taatee maalta naashinaal federaalitiin kana keessatti waliin jiraachuu danda'amaa kan jedhu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa yaada adda addaa qabu yookaan seenaa Itoophiyaa sun akka adda addaa hin laalu miidhaa achi keessatti keessatti sabaaf sabboota adda addaa irra taasisellee akka adda addaa fudhatu waliigalteen gaanii jirra keessatti nama dhibaa garuu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa naannoo adda addaa irraa hawaasa adda addaa irraa ilaalcha siyaasaa adda addaa irraa walitti dhufanii mari'achuu danda'anii inuma ta'a.
Namoonni siyaasaa biyyattii sanaa martinuu kanuma dubbatu. Garuu ammamtuu isa kanatu ta'uu qabaa, isa sanatu ta'uu qabaa jedhan sana ta'anii yookiin godhanii argamu.
Akkuma tuu kaastee dhugamaa wanti amma jennu haasaa jiru kun haaraa miti. Hooggantoonni siyaasaa adda addaa gareewwan adda addaa kan dubbatu garuu hojiirra oolchan hojiirra oolee argaa jirru hojiirra oolee ta'e hannu haqni xiqqoommaan hojiirra oolee silaa xiqqoof gara furmaataa hin deemne turre duuf duuba deemne turre kana maaltu olii fidaa ani gama kiyyaan haga ofii kiyya argetti baanee hawaasa taa himamu malee waliin haasa'uu hin dandeenye keessattuu ismiitonni oromootu sadarkaa oromootu gaddeebisee Itoophiyaa keessaa yoo ta'e. Oromummaan ofumaa waliiti naannoo tokko oolan hawaasa tokko keessaa ba'an yeroo dheeraa waliin jiraatanii waan waliin baratanii waan sadarkaa meeqa waliin darbanii gara du'aa gamii waliin darban waliin haasa'uu hin dandeenye wanti an argaa jiru. Haga fedhiin dhuunfaa dantaa sabaa fedhii dhuunfaatii fi dhiigoo ofii caalchisanii lafa ka'anii dhugumaan walitti dhufanii dantaa saba kanaatiif dhimmamanii hin mari'annetti natti fakkaatu kanaafuu xiqqoo hawwii guddaa irraa qabu jedhee furmaanni silaa hawaasni bal'aan dagaan qabu keessa biyya alaatu laalle keessaa rakkoo meeqa keessa yaraa hojjetee kan buluuf nyaatuuf waa meeqa so hirmaannaan hawaasa bal'aa xiqqaa hawaasa kamuu keessatti oromoo yookaan Itoophiyaa qofa otoo hin taane kanaafuu dirqamni kana jiru hooggantoota siyaasaa adda addaa aktivistootas ta'ee nama hawaasa keessaa dhageettii gahaa qabu silaa bilchinaan dantaa sabaa caalchisanii ta'anii mari'atanii. gara furmaataa inni deemnee ittiin hawaasan garuu argaa hin jiru. Hawaasuma kana keessatti guddadhee siyaasaa keessatti hirmaataa ture kun maal akka ta'e kana jedhee siimuu yoo hin dandeenye fedhii sana irraa arginee lafarratti hojii irratti hin argine. Kanaafuu silaa walitti dhufaniitiin wal mari'achuu danda'anii yookaan walitti dhugama jirtu walitti himuu danda'anii waan ba'anii hawaasaaf miidiyaa adda addaa irratti dubbatan walitti himuu danda'anii silaa xiqqoo fuuldura tarkaa qabne
Dimookiraasiin rakkina siyaasaa biyyaa furuudhaa fi gargaaruu danda'u suni eessaa dhufaa?
Dimookiraasiin biyya tokko yookaan saba adda addaa addunyaa kana keessa jiru hojjetu Itoophiyaatti hojjetame jedhamee alaa fe'amee seenuu hin danda'u. Rakkoon biyya sanii rakkoo biyya saniiti akka hawaasa biyya sanii afaan biyya sanii hundeeffama biyya sanii waan hunda waan adda addaa irratti hundaa'ee waan jiruuf furmaatni biyya san keessaa dhufuu qaba. Dimookiraasiin akkamiin akka gadhaabatuu qabu, sirni akkamiitu akka biyya san keessa gadhaabatuu qabu, biyyi sun maal akka fakkaatu qabdu, rakkoo biyya sanii keessa seenanii xiinxalanii biyyi sun furmaata ofii godhuu qabdi malee biyya alaatti itti fe'anii waan galchuu danda'an.
Yaada garee biroo yoo dhaggeeffachuudhaa fi hin qophoofne dimookiraasiin waan ta'uu danda'u miti. Kan kana jedhani Mahaatmaa Gaandhiiti. Dimookiraasiinis kanuma wal dhaggeeffachuu. Dhaggeeffatoota keenyaa keessummaa keenya Faaxumaa Badhaasoo maqaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin ni galateeffanna. Qophii dirree dimookiraasii har'aa kanumaan raawwanna. Anbafqaa Dumorodaati. Fayyaa ta'aa.
Kana dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maatiin artist Hacaaluu Hundeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif maanguddoota gargaaru Amboo jiruuf namoota gargaarsa barbaadan dhibba lamaa oliif gargaarsa gumaachanii jiran. Nama gargaaruuf kaayyoo Hacaaluun qabaachaa ture galmaan gahuudhaaf akka hojjettu ka dubbatte ati warra artistichaa adde Faaxumaa Damisoo kana boodan booyuu kana ni booyuu yoo kaayyoon isaa galmaan geenye qofaa jette sirna kenniinsa gargaarsaa kana irratti. Naakoor Malkaa Amborraa gabaasaa qaba.
kabaja yaadannoo waggaa tokkoffaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa itti ajjeesame sababaa godhachuun maatiin isaa magaalaa Amboo keessatti dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif maanguddootaaf gargaarsa gochuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haati warraaf haati ijoollee isaa sadii aadde Faantuu Damissoo gargaarsa godhan kana ilaalchisee akkas jedhu.
Haceen kun yeroo lubbuun jiraatu waa baay'ee yaada. Akkuma beekamu wantoota hedduus godheera. Haceen namaaf in dhaqqaba garuu namni isaaf dhaqqabee hin jiru kan na ajaa'ibus kan na gaddisiisus kaniin immoo itti barachaa jirus kan manatti fakkaata kaayyoon isaa fi karoorri isaa yeroo baay'ee namoota gargaarudha keessa isaa kan jiru kaayyoo isaa sanammaan immoo galmaan hangaa yoo rabbi na gargaare jedheen har'aas hin argame jechuudha.
Aadde Faantuun kana booda hin boo'u kanan boo'u yoon kaayyoo hacaalu galmaan hin geenye qofaa erga jedhaniin booda mul'ata hacaaluu akkamitti akka mul'isuu fedhan illee ibsanii jiru.
Haceen faantu keessa jira. Kaayyoo isaa sana galmaan gahuudhaaf itti qophaa'een jira. Garuu mukti tokko immoo qophaa isaan boba'u jedhamti Oromoon hin naamamaaku. Kanaafiyyuu uummatan qaba. Haceen koo akkuma jedhan uummata kootiif qaaliidha jedheera. Uummanni immoo isaaf maaliidha kan jedhu deebisaa kanarratti kan argadha. Akka ergaattis akka imaanaattis kan dabarfadhu amma waggaa tokko namoonni hedduun maqaa isaatiin daldalaniiru waa hedduus jedhaniiru gocha isaanii kanarraa otoo dhaabbatanii natti tola gargaaruu kan barbaadan maqaa foondeeshinii kanaatiin gargaaranii maqaa isaa akka dhaabnu akka siidaatti akka dhaabnu barbaada. ani nan darba kan nattaanee jiru immoo dhaloota biraatu dhufa dhaloota biraa sanaaf immoo seenaa isaa dabarsuun barbaada waan ta'eef faawundeeshiniin isaa kun akka lafa nuu qabatee nuu deemuuf uummanni na bukkee akka dhaabbatu abdiin irraa qaba maqaan isaa akka ka'u warri hin barbaanne jiru garuu kan baay'een itti gammadus kan hin waaqa galateeffadhus Haceen kootoo jiruyyuu biyya raasa du'ees biyya raasaa jira kanaan immoo waaqa koon galateeffadha.
Cimni kun eessaa dhufe faanta?
eenyuun na guddise isarraan argadhe cimina.
Dargaggoo Iyyoo'el Kabbada hundeessaaf hojii geggeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota Ambooti.
Maatiin Haacaaluu gizee lammaffaaf jechuudha ji'a ji'a saasinnaa kabajan asuma keessa kennaa adda adda jechuudha namoota maatii harka qalleeyyiiwwan gara naannoo dhibba sada dhibba sadii ol tajaajilanii gargaaranii jechuudha amma immoo kunoo olmoost gara nama dhibba lamaa ol daakuuf zayitii kennanii.
Aaddefaantuun quuqama Haacaaluun uummataaf qabu nutti agarsiisanis jedha Iyyoo'el.
Haacaaluun nama tokko miti. Kan ammoo du'eellee jechuudha haati manaansa bakka buute wanna Haacaaluun yaadaa ture, wanna Haacaaluun hojjechaa ture hojjechaa jirti jechuudha. Kanaafuu Haacaaluu abuun keenya wanna guddaa akka ta'e uummanni keenya barachuutu sarra jira. Haacaaluuf maatii isaarra immoo tolooltummaa akkasiis barachuutu sarra jira. Baay'ee gammanneerra guyyaarraa jechuudha. waaqni isaan eebbisu eegaa caalus waaqni haa barbaadu.
Daa'imman gargaarsi godhameef keessaa tamasgeen tarrafa isa tokko akkas jedha.
Maatii Hacaaluu galanni isaan haa ga'u. Maatii isaanii mul'uu haa eebbifamanii. Namsiinsa mana waaqaa galu. Amma kan nama gargaaru isaan waan Hacaaluun fuulduratti kana yaadu haati manaa isaas ጓደኞን isaa obbolaan isaa mul'uu isaa dhufanii waan asitti nu gargaaraa jiraniif galanni isaaniif haa ta'u. Misgaanaa namni hin deebisu waaqni haa kennuufi.
Aaddefaantuun ergaa wayita dabarsan gaabbii qabanillee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Otoo inni jiraate ani du'een jedha. Yookaan immoo yeroo uummanni isaa akkasitti hirqee boo'u yeroo tokkoof ol jedhee laalee namoota isaa akkas godhan sana otoo natti meen jedha. Gaaffii kootis kun. Egaa gaaffiin kun inni guddaan mucayyoo bira jira. Diraamaan hojjetamaa jiru gaanaa galaan jiru. Dhugaan Haacaaluu akka ba'u uummanni amantii qabuun rabbinaaf haa kadhatu jedha. Haqaa Haacaaluu waaqnaa baasu.
mee ergaa maalii dabarsita albama isaa kan kaleessa eebbifame wajjin wal qabate jechuudha.
Akka carraa ta'ee aceenkoo sagalee isaa isa dhumaa kaasetta isaa sadaffaa isaa sadaffaa otoon argin bira darbe akkasumatti immoo mucaa isaa isa sadaffaa otoon qabatiin otoon dhungatiin bira darbe kuni baay'ee natti dhaga'ama maaf akka ta'e garuu hin beeku gaafii ishiin na gaafattuufis deebii akkamii akkan deebisu hin beeku jechuun kaa ammas irra deebi'een jedha aceenkoo ani uummata kootiif qaaliidha jedheera uummanni sun ammoo aceedhaaf maalidha kan jedhu albama isaa isa haaraa kana orijinaala isaa bitachuun akka seenaatti mana isaa akka keewwatu imaanan irra godhadha egaa akkuman jedhe uummanni koo immoo anas nan qaanessu aceekoo akka kabaje sagalee aceekoos akka kabaju imaanan irra keewwadha jechuudha.
Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa Waxabajjii 22 bara darbe jechuunis waggaa har'aa magaalaa Finfinnee naannoo koondomineemii Galaan jedhamutti namaan ajjeesamee namootni ajjeechaa isaan shakkaman mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuun isaanii ni beekama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
yuunaayitid isteetsi maaliin yeroo qabameefitti gara mootummaa adeemsa dimokiraatawaa filatametti akka ceetu waamicha hawaasi addunyaa dabarsetti makamtee jirti kun bakka bu'aa eeggataan dhimmootii siyaasaa addaa kan yuunaayitid isteetsi jeefrii deeloorensi gola nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaaf dhiyeenya maalii ilaalchisee ibsa kennan ture alqaayidaaf isis waliin kanneen hariiroo qaban. garee finxaaleeyyii nageenya lammiiwwan biyyattiif balaa ta'an dabalate maaliin waggoota dhiyoo as jeeqama siyaasaan raafamaa jirti kunis baatilee sagal keessatti hanga'oota mootummaa cehumsaa siiviilii aangoorra darbuu dabalata baatii hagayya waggaa darbee koloneel asiim gooyitaan gareen hoogganame pirezidaantii adeemsa dimokiraatawaan filatame aangoorraa darbe ekwaas biraa dhiibbaan erga godhameen booda qooda muummichi ministeeraaf pirezidaantii qabaachuun mootummaan cehumsaa siiviilii hundeeffame. koloneel gooyitaan mootummicha keessatti ittaanaa pirezidaantii ta'uun baatii sagaliif tajaajilaniiru caamsaa 24 bara 2021 hoogganoota siiviilii hidhaatti darbuudhaan mootummaa fonqolchan guyyoota hanga tokko booda manni murtii heeraa maalii pirezidaantii yeroo ce'umsaa gochuun isaan muude waxabajjii sagal gooyitaan hoogganaa sochii gootota jijjiiramaaf siiviilii kata'an choogeel kokaalaa maayigaa muummicha ministeeraa gochuun moggaasan. yuunaayitid isteetsi miseensota hawaasa addunyaa waliin ta'uudhaan kanneen maalii keessaa hidhamanii jiraniif manaa akka hin baane ugguraman akka hiikaman gaafatte ambaasaadarri yuunaayitid isteetsi deeloorensi akka jedhanitti namoonni kun hidhamuun biyyattii gara dimokiraasiitti deebi'aa jirtuuf olaantummaa seeraa irratti haleellaa kallattiin oofamuu jedhan itti dabalees mootummaan dimokiraatawaan siiviiliin hoogganamu maalii keessatti nageenyaaf badhaadhina diriirsuuf carraa waan ta'eef mootummaan cehumsaa akkuma waadaa seene. yeroo qabameef guraan dhala bara 2022tti filannoo geggeessuun ka dursi kennamuufii ta'uu qabaa jedhan filannoon guraan dhala bara 2022 kan haqaaf walabaa ta'uun akkaan barbaachisaadha kanaaf akkaataa hojii ifaa ta'een gargaaramuudhaan raawwachiiftota filannoo dandeettii qabaniif loogiirraa walaba ta'aniin geggeessamuu qaba jechuudhaan ambaasaaddar deeloorensi ibsaniiru filannoo pirezidaantummaa dhufaa jiru irratti pirezidaantiin yeroo cehumsaa ittaanaan pirezidaantiif muummichi ministeeraa. haala sakamiinuu kaadhimamtoota ta'anii dhiyaachuu akka hin qabaannellee dubbataniiru mootummaan tokko lammiiwwaniif eegumsa gochuuf kabajamuu mirga namaaf itti gaafatamarra jiru dagachuu akka hin qabaanne ka tuqan ambaasaaddar deeloorensi mootummaan cehumsaa tasgabbiif komee hawaasaaf furmaata fiduuf haala mijataa akka uumu waamicha dabarsaniiru mootummaa seeraan filatame uumuuf cehumsa godhamu kan gufachiisu tarkaanfii kamiifuu deebii kennuuf. filmaata imaammata alaa adda addaa ni ilaalla jedhan ambaasaaddarichi uummati maalii hawwiinni dimokiraasii nageenya misoomaaf kabajamuu mirga namaaf qabu cina cimsinee ni dhaabanna jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti. meetir baandii 22 yookaan kiilooheerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooheerzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooheerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata.
qophii boruutii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.